radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube twitter na instagram ni voa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutaguma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi n'ikiganiro muri sanga uyu munsi turagaruka mu rwanda aho hasozwa inama mpuzamahanga y'abagore yaganiraga ku ngingo zinyuranye harimo uburinganire iterambere n'uburenganzira bw'abagore ni inama yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi bitandatu aho i kigali mu rwanda n'abandi barenga ibihumbi magana abiri bayitabiriye bakoresheje uburyo bw'iyakure abo rero ni abantu bari mu nzego zinyuranye bakora mu nzego zinyuranye hirya no hino ku isi mu makuru yacu ari imbere turaza kubagezaho mu buryo burambuye ibyavugiwemo n'uburyo yashojwe uyu munsi mbere y'uko twinjira mu nsanganyamatsiko twagennye uyu munsi ariko reka tubanze twibukiranye uburyo umuhango wo kuyitangira wo gutangira iyo nama nyine wagenze n'amagambo yavugiwemo mugenzi wacu asumuta kaboyi na n'ubu ukibikurikirana ubuze kubitugezaho mu makuru yacu icyo gihe bitangira nabwo yari ahari dusubire ku nkuru yaduteguriye hari kuwa mbere iyi nama ni iya mbere ibereye ku mugabane wa afurika ni iya gatandatu ibaye ku rwego rw'isi iya mbere yateranye mu bwongereza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ubwo yayitangizaga ku mugoroba kuri uyu wa mbere perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko abantu bakwiye gushyira imbaraga mu guhindura imyumvire mibi ibangamiye ihame ry'uburinganire yagaragaje ko hari byinshi bigikenewe gukorwa kugira ngo hakurweho imyumvire itari iyo ku buringanire much more remains to be done to tackle biased attitudes hari byinshi bigikeneye gukorwa mu gukuraho imyumvire itariyo kandi ibogamye ku bijyanye n'uburinganire ibyo usanga byarashinze imizi mu nzego zinyuranye haba mu bijyanye n'imibanire muri politiki cyangwa se mu bukungu twese dusangiye umukoro wo kugira uruhare rufatika mu guhindura iyo myumvire mibi mu rwanda twashyizeho uburyo bwose butuma abagore bahagararirwa mu nzego z'ubuyobozi zirimo iza politiki no mu byiciro byose icyo dushyize imbere ni uguteza imbere ihame ry'uburinganire mu nzego zose cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'imari ndetse no gukomeza gukuraho imyumvire ishingiye ku muco ikibangamiye uburinganire
iyi nama yitabiriwe n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye abanyapolitike abo mu rwego rw'abikorera imiryango itari iya leta ibigo mpuzamahanga n'abo mu miryango iharanira uburenganzira bw'abagore shabana bazishe razi washinze ishuri ryigisha abakobwa bo muri afaganisitani ubu rikorera mu rwanda yahaye ikiganiro abitabiriye inama agaragaza ko akibabazwa n'uko igihugu cye kigaragaramo ikandamizwa ry'umwana w'umukobwa aragira ati ndashaka kuvuga ku mbogamizi yani abana b'abakobwa babo babuzwa uburenganzira bwa muntu bw'ibanze from exercising their most basic human right.
abitabiriye inama bagiye basangira ubunararibonye bw'ibihugu byabo mu guteza imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore perezida wa etiyopiya sawiri wake zewede yagarutse ku ngaruka intambara n'amakimbirane bigira ku bantu cyane cyane abagore But women uh, are affected disproportionately. Uh, many of the IDPs, refugee camps, aragira ati mu bihe by'amakimbirane abagabo bahura n'ibyago bikomeye birimo gupfa nubwo bimeze gutyo abagore nabo bahura n'ingaruka zikomeye mu nkambi z'impunzi nyinshi abana baravuye mu ishuri ibyo bikaba umuzigo ukomeye ku bagore so the burden is a lot on, on women.
muri iyi nama iteraniye i kigali abagore bo mu rwanda bibumbiye mu muryango porofamu twese hamwe bamuritse bimwe mu byo bakorera mu mashyirahamwe yabo nkunda imfura rosette uturenga dutanu twaba tuyobowe n'abagore mu turere mirongo itatu iyo tugiye kuri visi meya ekonomike dufite aba visi meya ekonomike umwanya ubufatanye n'ibisubizo izarangira kuwa kane w'iki cyumweru asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
reka tubisegureho uko iyo nkuru isohotse hamwe na hamwe hatagiye humvikana neza ariko tunashimire mugenzi wacu asa umutakaboyi tunabibutsa ko mu kanya tumaze kuvugana ari hariya i kigali mu rwanda aho inama igomba gusorezwa uyu munsi nk'uko rero nabibabwiye mu makuru yacu ari imbere arabitugezaho mu buryo burambuye ariko noneho reka muri aka kanya tugaruke kuri iyi ngingo kimwe mu byavuzweho ni uburyo ibihugu bimwe na bimwe byagiye byorohereza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake ibyo biri mu byaganiriweho muri iyo nama mu byatanzweho ubuhamya ni igitekerezo rero icyo cyabayeho habaho no gutekereza ku buryo gukuramo inda ku bushake byashyirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza ni ingingo yaganiriweho mu kiganiro nubwo ntawavuga ko hari ibyemezo byafashwe runaka ariko ni ingingo yaganiriweho mu bitekerezo byagiye bisangirwa muri iyo nama wowe ubyumva ute twafunguye rero imirongo ya telefone duhere kuri alexi tunezerwe ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uherereye he alexi
uherereye mu rwanda mu karere ka gakenke
amakuru cyangwa muri gakenke
ngewe kuri iyo ngingo mwatuzaniye umunsi wo kuganiraho icya mbere na mbere mbere ngewe gukuramo inda ndabyemera numva yuko ari igikorwa cyiza mu gihe gikorewe nyiracyo nta gahato kubera yuko ujya kureba uzasanga inda zitateganijwe ziteza ibibazo bitandukanye mu muryango harimo nko gucikiriza amashuri ku bana b'abakobwa baziterwa n'ibindi byinshi bitari byiza bikurikiraho nyuma y'icyo gihe ubwo rero nkasanga gufata umwanzuro wo kuvuga ngo uwayitewe cyangwa se uyifite niba yumva yabiganiyeho n'uwayimuteye bagomba kugenda bakayikuramo nyumva icyo ngicyo ngenda cyemera ni icya mbere icya kabiri noneho kuvuga ngo bishyirwe mu bigomba gukoreshwaho ubwishingizi mu buvuzi nabyo numva ari byiza cyane kubera ko mu by'ukuri uyu munsi niba hari kuvuga ngo uwayitewe ntashoboye kugenda ayikurirwemo ariko bitari kuri nka mituweli mu rugero ubwishingizi bwa mituweli de sante busanzwe bukoresha uzasanga rimwe na rimwe no gukuramo iyo nda ubushobozi atari twese tubufite usanga nabyo ubwabyo bizagorana usange inda irakurirwamo umuntu wifite cyangwa se ufite ubushobozi n'ukundi kuntu abayeho kumva rero nk'iwacu i rwanda uko njya mbibona niba udukingirizo hari gahunda yo kwegereza abantu udukingirizo ku buntu ni uburyo bwiza twe tubona bwo kurinda ibyo bibazo byose hari ukwanduza izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hari izo nda zitateganijwe kandi kuko bigira umusaruro mu buryo bugaragara rero navuga ngo uwacitswe nawe niba yagakwiye gushyirwaho uburyo bwo kuvuga ngo uyu wacitswe nawe aho kugira ngo ejo aze kubyara umwana atateganyirije atazi uko azabaho reka niba yacitswe bimenyekana hakiri kare aba yemerewe kugenda ayikuremo kandi mu buryo bworoshye kuko burya ngira ngo birazwi iyo umuntu yabyaye inda itateganyijwe especially ku bantu b'urubyiruko bitera ibibazo byinshi harimo gutakarizwa icyizere guhagarika amashuri kugira gute cya cyizere gitakaye muri sosiyete abantu bose bakubonye bati uriya ni indaya kumwe bajya babivuga ibyo bintu byose uragenda ugasanga ni ingaruka mbi zituma umuntu abaho yihebye yumva yaritakaje icyizere yumva atagera mu bindi mu bandi n'ibindi ubwo ngewe rero nkumva gukuramo inda nibyo birakwiye kuri ngewe mu miyumvo yanjye icya kabiri byagakwiye gushyirwa ku giciro cyo hasi none se umuriro yose murakoze
none se bakundwa twihanganira gato turare tumuhe ijambo ariko ndagira ngo nkubaze ntutekereza ko biramutse bikozwe gutyo byakingura urugi noneho n'abitwararikaga bagasa nk'aho bagize kwirekura mu buryo bwa cyane
murakoze cyane bwana munyamakuru ni ukuvuga ngo iyo hajyaho gahunda yo kuvuga ngo reka twegereze abantu udukingirizo kandi ku buntu egizagitiri njye numva ko leta ijya gushyiraho izo ngamba ni uko iba izi neza yuko iyo mibonano mpuzabitsina ikorwa burya ari igishoboka wagakwiye kuvuga ngo twese twifate ariko rero uyu munsi niyo bidashoboka uyu munsi ushobora gushyiraho regireshonizi ukavuga ngo nibyo ndabyumva ntabwo nshyigikiye ubusambanyi ariko se none nanone mu gihe bigaragara yuko imibare ikomeza kuzamuka kandi bivugwa bivugwa byigishwa ahantu hose dukora iki njye numva niba n'ubundi tubona yuko bitewe niba nabyita generation nkabyita igihe turimo bigaragara yuko kwifata bidashoboka ukabona ko icyo kigero twakirenze kuba ngo tumanuke bidashoboka ahubwo twakwiye kuvuga ngo noneho n'uyu wacitswe reka tumufashe muri ubu buryo alexi tunezerwe urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye radiyo ijwi ry'amerika ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe ye reka tujye kwa idirisa bakungu ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane mirire hano kigali mu rwanda ni ukuvuga ngo narinze gushima nyine ni ukuvuga ngo ngende ndashima leta yacu ko yahaye uburenganzira umutegarugori ndetse n'umunyarwandakazi kubona mu gihe cyahise umunyarwandakazi ntabwo yari ariho uko bikwiriye ntabwo yigaga nta gaciro yari afite ariko nkaba nshima leta yacu ko yahaye umunyarwandakazi ijambo tukaba tunezerwa n'uko ibindi bihugu baza kutwigiraho kutureberaho kandi ndahamagarira n'ibindi bihugu kuza kutureberaho ko umunyarwandakazi yihaye ijambo umunyarwandakazi ari ahantu hose urumva nshima leta yacu y'ubumwe ko yahaye
ku bwawe ku bwawe ubona umunyarwandakazi afite ijambo ku rwego isi yose yagombye kuza kuhatorera amasomo
birumvikana n'ibyo ngiye ku giti cyanjye niko njye mbibona kubera mu bindi bihugu nyine usanga nyine bakiri bakeya urebye mu nteko ishingamategeko z'ahandi ibihugu bimwe na bimwe baracyari bakeya urugero n'ubwo nureba iwacu iwacu bari hejuru none se kandi wagera mu mashuri ugasanga ntibariga kurusha abahungu ni rya terambere ry'umunyarwandakazi
idirisa bakungu reka tugushimire wari ucukije igitekerezo cyawe kubera ko ntacyo batubwiye kuri iyi nsanganyamatsiko ntacyo uratubwira kuri iyi nsanganyamatsiko turimo tuvugaho y'igitekerezo cyaganiriweho jo muri iyi nama aho bagiraga bati baganiriye ku bijyanye no korohereza abakobwa n'abagore kuba bakuramo inda ku bushake n'igitekerezo cyo kuba babishyira ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza wowe ubyumva uti iyo ngingo urayumva uti
niyo yagiye ndabumva neza uburyo niba leta yacu yarabinonosoye neza ikabyigaho neza ikabona ko oya ntabwo ntabwo ari ibyaganiriwe na leta ni igitekerezo abantu baturutse mu mihanda yose mu bihugu binyuranye baganiriye batanga n'ingero z'ibihugu bimwe na bimwe byagiye bibyemera ariko ntekereza ko u rwanda rutarimo icyo u rwanda rukora ni ukubyemerera abo ubuzima bwabo buri mu kaga cyangwa se iyo bifitanye isano no kuba byahungabanya ubuzima bw'umuntu ariko abandi bo baganiraga kubikora kuba byakwemerwa gukorwa ku bushake ariko ntabwo ari leta y'u rwanda yabiganiraga
ni ukuvuga ngo kubikora ku bushake byaba ari byiza ariko imbogamizi mbona yazamo ni ya matorero hari amatorero atabyemera ndetse na leta zimwe na zimwe ntabwo zigendera ni ukuvuga ngo nyine zirasaba nyine guhozaho kubisobanurira abantu nyine kandi noneho zikaba nisabira abana batoya kwishyura mu bintu by'ubusambanyi kubera kwishyura mu bintu by'ubusambanyi harimo ingaruka nyinshi ariko we ku bwawe urumva nta ribi ni ku bwawe wowe urumva nta ribi byakorwa bikanashyirwa no ku rutonde rw'ibigishingirwa mu bwishingizi bw'ubuvuzi
ndumva nta kibazo gihari nyine ariko ni ibintu nyine byabasha kuganiraho kandi mu burenganzira bwose utabivuga nyine ni ikosa ariko igihe wagiye kwa muganga bakabona ko ubona ko byakugiraho ingaruka nyine nta kibazo ngiye mbonamo idirisa bakungu reka tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo utanze
murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ku murongo wa telefoni turi kumwe na twagira yezu marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane amakuru amakuru marcel
amakuru ni meza turashimira imana ndi kigali mu rwanda nk'ibisanzwe ndashaka kuvuga kuri icyo kintu wenda cyo gukangurira abagore n'abakobwa gukuramo inda iyi radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yumvwa n'abantu benshi kandi ngira ngo ariko buretse buretse buretse marise buretse nkubwire ntabwo ari ukubibakangurira ntabwo ari igitekerezo ni igitekerezo cyabaye mu nama mu kimwe mu bintu byavuzwe mu bintu byinshi cyane byavuzwe mu nama mpuzamahanga y'abagore ibera i kigali ntabwo kandi byari ukubakangurira kubikora ahubwo byari igitekerezo kijyanye no kuba bakoroherezwa kubikora ku bushake no kuba byashyirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza kuko ni umuntu umwe watanze ubuhamya avuga uko mu bihugu bimwe na bimwe byagiye byoroshywa komeza ku ijambo
aha ngaha ndatekereza ko amaleta amaleta atandukanye kuko iyi nama iteraniyemo abantu baturutse imihanda yose yo ku isi tekereza ko usanga ibyo ngibyo kugerwaho bishobora kwemerwa mu maleta ariko ugasanga bibangamiwe n'imyemerere bitewe n'amadini kuko hari amadini yemera ko gukuramo inda ari icyaha cyo kwica noneho ugasanga wenda turebye nko mu rwanda hariho n'amadini atemera ibintu byo kuboneza imbyaro guteganyira ibyaro bino byo kubyara abana umuntu ashoboye kureba ugasanga bashaka ko umuntu abonekera ibyaro ku buryo bwa kamere kandi nawe ugasanga yakamera hari abo bidashobotse sinzi rero niba abayoboye ibihugu abafite ubuzima mu nshingano mu bihugu byabo bitandukanye badashobora kubangamirwa n'abanyamadini dore ko muri iki gihe usanga abanyamadini ari bo benshi mu bihugu baherereyemo bitewe n'intuza hanyuma nanone ngewe ku kwemera kwanjye ubwo tugarutse n'ubundi kuri kwa kwemera ugasanga aho kugira ngo bemererwe gukuramo inda bibaye ngombwa ko ubwo burenganzira bunabaho bukoroshywa ahubwo bakangurirwa kuboneza imbyaro kurusha uko bakangurirwa gukuramo inda kubera ko kubonesha urubyaro ni ugukinga ngo igisambo kitinjira ni nk'uko umuntu akinga umuryango we ariko gukuramo inda ni ukwica aho ngaho rero muri kwa gusaba amaleta ko byakoroshywa ngewe ku giti cyanjye cyangwa se ku cyifuzo cyanjye nkaba numva so kugira ngo gukuramo inda babikangurira abantu benshi wenda banashyirwe mu bwishingizi ahubwo uburyo bwo koroshya urubyaro aribwo bwakoroshywa kurusha uko habaho gukuramo inda ariko ariko urakomeza kugaruka ku ijambo gukangurira kandi ntabwo ntabwo numva rikwiramwo neza muri muri ibi bintu tuganira kuko ntawe akanguriye abantu gukuramo inda ahubwo wari unavuze uti ubutegetsi bushobora guhura n'imbogamizi y'abanyamadini nange reka nkubaze ese ubutegetsi buramutse buvuze buti abashaka gukuramo inda turabyoroheje muzajye mubikora hanyuma mujye munatanga ubwishingizi bwanyu bwo kwivuza bizariho abatabishaka mubyihorere ubutegetsi bubikoze gutyo hari aho bwagonganira n'imyemerere y'amadini
yego hari aho byagonganira gute se kuko ubwo abadini reka ndaguha urugero mu rwanda baworoheje nk'ubu ngubu abanyamadini abanyamadini ubundi ubwo tuvuga ko batanasambana kuko niba badasambana ntibazatwara inda si byo marise
yego none se ubwo rero ntaho bazahurira n'icyo kibazo
dore aho byagonganira rero uyu munsi amashuri amavuriro muri iki gihe kubera ko wenda nka leta y'u rwanda agenda yoroshya ubuzima ku buryo usanga buri torero rifite nk'ibitaro cyangwa amashuri nk'ubu nk'amavuriro ya kiliziya gatolika mu rwanda ntabwo atangwaho uburyo bwo kuboneza urubyaro hifashishijwe imiti ya kizungukire ku buryo bwa kamere icyo gihe ayo mavuriro rero nta n'ubwo yakuramo izo nda noneho ugasanga umuturage uturanye n'iryo vuriro adashobora kugera ku ivuriro rya leta ryigenga ahuye na cya kibazo icyo gihe ukumva nubwo umupadiri cyangwa umubikira badasambana ariko agonzwe n'itegeko ryo ku ivuriro ryabo bagenzura ngo icyo gihe kumva ko aho ngaho ritari mugonga tayari kakaba karabaye niyo mpamvu ubona iyo bavuze ngo imibare yo kuba teganya ibyaro iri ku kigero iki n'iki rimwe na rimwe usanga hari aho biterwa n'uko umuntu aho atuye aturiye ivuriro ryegamiye ku idini akavuga ati ntabwo ndava hano ngo nkore ibirometero ngiye gushaka ivuriro rya leta reka mbyihorere yajya muri bwa buryo bwa kamere bikaba biranze bikaza kurangira ba bana bakomeje kwiyongera aho ngaho ngaho rero aho byagonganira leta ibyemeye ariko bigahura n'imyumvire y'amadini ntaho byahita bigonganira navugaga none mbere isa twihanganire gatoya turaje tumugarukeho ntarambirwa ariko reka utarancika reka mbanze nkubaze wowe nk'umwana utaruzuza imyaka y'ubukure aramutse ahohotewe agaterwa inda wumva bamureka akayibyara cyangwa se nk'umugore ugize inda ariko bikagaragara ko mu kuyibyara izamuhitana wumva bamureka akayibyara mu gihe bizwi neza yuko bishoboka nka mirongo cyenda ku ijana ko ishobora kumuhitana
aho ngaho itegeko rivuga yuko umugore abaganga batumye bakabona ko bishobora kumuhitana biremewe kuyikuramo kugira ngo aho ngaho binaremewe naho mu myemerere inama mu bihugu byabo niba bitemewe noneho ku mwana umwana w'imyaka cumi n'itatu n'ine n'itanu sinzi wenda aho ngaho wenda sinzi niba nahita nsubiza yego ngo byakweye bayimukuremo cyangwa se bamureka ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ubwo abanyamadini bo bahita bavuga ati byahamewe umuntu wese ni umuntu uwo muntu aba umuntu akigera mu nda ya nyina ariko mumureke yipfire bemeje yuko yanda ishobora kugira ingaruka ku wayitwaye aho nanjye ubwanjye nubwo nari umuyobozi nategeka ko bayikuramo ubaye ari umwana wanjye cyangwa ari umugore wanjye nanjye nabitegeka bibaye ngombwa ko aba ari uwanjye ubwo rero urumva yuko aho ngaho ko uwo mwana umwanzuro wafatwa n'ababyeyi bashinzwe kureberera wa mwana ariko noneho bigendeye n'uko itegeko rihagaze ku bijyanye n'iyo ngingo mu gihugu umuntu aherereyemo
twagira yezu marcel urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye radiyo ijwi rya amerika
murakoze cyane edi namwe muba amahoro ngaho washington yego ni mutagoma radiyo ijwi ry'amerika reka twakire ni ni moses isa ikaze mu kiganiro muri isanga
ikaze kandi murakoze nanjye nari ndi kubakurikirana nubwo ari nitonze uherereye he isa ubu ndi nyanza ngewe niho ndi mu karere ka nyanza amakuru cyaho i nyanza
turaho turashima imana turashima abo namwe mwashoboye gukurikira ibirimo bibera i kigali muri iyi nama mpuzamahanga y'abategarugori
ngewe kenshi kubera ngewe mfite telefone nini akenshi ndabisoma akenshi iyo mbonye nk'akanya wenda ntafite akazi ndasoma nkareba nanjye nkatanga igitekerezo nk'uko abandi mba mbona baba bagitanze
nuko rero uwaduhaye nimero yawe ngo tuguhamagare utange igitekerezo kuri iyi ngingo
hari numvise ngo gushishikariza ariko sinzi sinzi iyo ushishikariza umuntu kuba yakora ikintu ngewe ku bwanjye uko mubyumva cyangwa atagikora gushishikariza ariko gushishikariza ntabwo twigeze tubivuga ahubwo icyavuzwe no gukangurira kandi cyavugwaga na Marcel ntabwo biri mu nsanganyamatsiko yacu twebwe icyo tuvuga turavugwa kuri kimwe mu bintu byinshi byavuzweho muri iyi nama kijyanye no korohereza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake n'igitekerezo cyo kuba byashyirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza ni ukubyoroshya mu gihe abashaka kubikora bagomba kubikora ku bushake ntabwo ari ukubibashishikariza
ariko hari akantu ngiye ntari kumva neza ntari gusobanukirwa neza iyo worohereza umuntu numva ari ukorohereza umuntu mu gihe yahuye n'imbogamizi runaka njye niko mbyumva wenda bamufashe ku ngufu cyangwa wenda yatewe inda wenda nk'umuntu bafitanye isano nka mujyomba we wenda n'urugero bantu ba hafi aho ngaho hongewe n'umutima wanjye njye numva wenda byabaho ariko bitabaye umuntu uwo ari we wese wenda wifitiye ka kageso ka kandi ubwo iyo abantu ari bakuru baba babyumva ngo uwo ari we wese abiboneramo porofi abikora ahubwo icyo gihe ubwo bavuga ati nimba ari uko bimeze bavuga ati ababyemerewe ni aba abatabyemerewe ni aba utabyemerewe agatanga impamvu runaka byabyemerewe kuko numva ariho byaba bimeze kandi biciye mu mucyo
wumva se aho ngaho waba utabangamiye bwa burenganzira turimo tuvuga bwa burenganzira butumye aba bantu ibihumbi bitandatu bakoranira i kigali kuganira ku burenganzira bw'abagore harimo n'ubwo ngubwo
ntabwo nari nkumvishe neza wumva uramutse ubikoze gutyo waba utabavukije uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu buryo bwo kuba basama inda batifuza bakaba bayivanamo
none se ubwo ngewe ntabwo ndi kubyumva neza nimba tugendera abanyafurika twebwe turi abanyafurika nimba tugendera ku muco bw'imbi gakondo w'igihugu runaka cyangwa ibyo tubiveho ari ukugendera simbi sinjye ntabwo ndi kubyumva neza kuba umuntu yahura n'ikibazo kigaragara gifatika wenda urugero umuntu agafatwa ku ngufu birumvikana erega ni ibintu biba byumvikana umuntu agafatwa ku ngufu birumvikana umuntu agaterwa inda n'umuntu bafitanye isano nka papa we nka musaza we ni ibintu n'ubundi ushyira no mu bwenge bwa kimuntu bigakunda ariko atari umuntu uwo ari we wese ngo ubyifuza wenda yanabishakaga kandi wenda yarabikoze abishaka ariko yabona yuko ingaruka ziremereye cya kindi yakoze akumva ahubwo byavutsa wa muziranenge ubuzima bwe kandi bavuga yuko umwana ari umugisha ahubwo kereka wa mwana yabaye aho kugira ngo abe umugisha akaba ikindi kibazo kigereka ku muryango aho ho nabyumva ku isano ry'umuntu cyangwa ku gufatwa k'umuntu ku ngufu ibyo birumvikana njye ko mbyumva kandi ndumva ariko byakagombye kumera kuko bibaye gutyo umuntu yazaza ajya muri ya mabi akavuga ati n'ubundi mfite porofi leta yaduhaye porofi nzabikora nzabikora uko mbyumva cyangwa nzabikora uko mbishaka icyo gihe ahubwo bakavuze ati uwemerewe uwemerewe wenda muri kwa kundi natanga urugero uwemerewe ni uku nguku wenda waba utabyemerewe ahubwo ugatanga bwa busobanuro kugira ngo bya bintu babyemerere
ni moses isa reka tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye abanywanyi b'ijwi ry'amerika
sawa murakoze imana iwawe reka twakire na olivier olivier ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ndi kuyumva uherereye he olivier
yewe mbereye mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze
komeza ku gitekerezo
icyo nakomeje kumva nkurikije insanganyamatsiko ihari n'iriya nama ihuje abarenga umubare ntibuka neza i kigali ku bijyanye n'uburenganzira bw'abagore kuri kiriya kijyanye no gukuramo inda ndabyemera cyane kubera ko umuntu nimba ubuzima ari ubwe abufiteho uburenganzira ijana ku ijana kandi azi neza icyo akoze ingaruka zishobora kumugiraho numva kuba yafata imyanzuro yo kuba yakuramo iyo nda ubusanzwe itegeko ryo mu rwanda hari aho ryemerera gukuramo inda wa muntu wa mwana wasamye iyi yandi ishobora kumugiraho ingaruka wa muntu wafashwe ku ngufu wabyaranye n'uwo bafite n'isano wari uburyo babara amadigiri ni igihembwe mbari kugera kuri digiri ya kane
ndakumva komeza komeza turakumva olivier olivier turakumva
muri kumva neza turakumva olivier komeza igitekerezo cyawe
uko babara kugeza kuri iyo bibiri wumva ko byagakomeje nimba umukobwa ashobora gusama inda ariko akayisama mu buryo atari yateguye cyangwa se mu buryo ashobora no kutabona ubushobozi bwo kurera wa mwana icyiza kiba cyabaho wa mukobwa cyangwa se umudamu yagahawe uburenganzira bwe bwuzuye ku mubiri we akaba yakora icyo gikorwa cyo kuba yakuramo iyo nda bitewe nawe n'igihe ari kubona arimo n'ingaruka yanda ishobora kumugiramo
olivier reka tugushimire cyane icyo gitekerezo haye abanywanyi w'ijwi rya amerika ugira umunsi mwiza
yego namwe
twakire na banyankibona claude banyankimbona claude uratwumva banyankimbona niba utwumva ijambo ni rwawe ok birumvikana yuko wanyankimbono atarimo kutwumva reka tufate akaruhuko turagaruka mu kanya
ntibatere hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora kanyana k'iburundi kikina bagacura hora se mwiza wanje hora se waje imana icanye iyindi iteze ibiganza niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka niwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje ori orere mama ora mwiza wanje ora uhenda hende naguhozerire ora senchuti yanje ora senchuti yanje ora senchuti
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi umuhanzi w'umurundi nyakwigendera cansho hamis ati ihorere ako karirimbo kakaba kadusubije mu kiganiro muri sanga n'ubundi twarimo dukomereza kuri insanganyamatsiko tuvuga kuri kimwe mu bintu byinshi byavuzweho mu nama mpuzamahanga y'abagore ibera mu rwanda ni ikihe rero ni igitekerezo cyo korohereza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake no kuba byashyirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza wowe ubyumva ute abakobwa n'abagore aho muri hose namwe muduhe nimero zanyu tubahamagare kuko iki ni ikibazo kibareba mutanga ibitekerezo murihe ko abagabo barimo kuvuga bonyine reka twakire mugisha ikaze mu Oui.
kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane uherereye he mugisha
ndi mberereye mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi Mm, igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye iriya nama narayikurikiye yego iby'ingenzi byavugiwemo narabikurikiye cyane ariko ndapuwenta kuri kiriya kintu mwatu- mwa- mwashatse ko tuganiraho Mm,
kiriya kintu hari uburyo bumwe kibangamye n'ubundi bunyuze mu murongo mhm, ni ukuvuga ngo urugero nimba njyewe ndi umwana w'umukobwa nka wenda ngaterwa inda n'umuntu dufitanye isano ubundi mu muco nyarwanda ntabwo bibaho icyo gihe numva uwo muntu batitaye ku myaka yaba afite iyo nda yagakwiye kuvamo cyangwa se umuntu akaba yafashwe ku ngufu ari umwana uri munsi y'ubukure uri munsi y'imyaka cumi n'umunani mm, ibyo ngibyo nanjye nabishyigikira ariko nimba umuntu arengeje imyaka cumi n'umunani akaba nta miziro ihari akaba ari umuntu mukuru yarifatiye icyemezo njye numva nta mpamvu yo kuvuga ngo iyo nda ivemo atarafashwe ku ngufu kandi ikindi ari umuntu mukuru njye numva iyo nda itari ikwiye kuvamo naho ikindi ku ibijyanye n'imiti yabyo kubera ko abantu benshi babikora rwihishwa imiti yabyo yagakwiye kujyanwa kuri mituweli ndetse ubwo bufasha abantu bakayahabwa kuri mituweli kubera ko hari igihe umuntu yihi- yihisha ukajya nko mu ivuriro ryigenga kuko bazi ko bitemewe bakaba baguca nk'ibihumbi ijana cyangwa magana abiri kandi ubushobozi bw'abanyarwanda benshi mu gihugu turabuzi kugira ngo umuntu abone ibihumbi ijana cyangwa niyo byaba ari mirongo itanu ni amafaranga menshi cyane kugira ngo umuntu ayabone biba bigoye babishyize kuri mituweli byaba ari byiza bakorohereza abantu ariko ba bandi babyemerewe babyemerewe ba bandi bafite imiziro ba bandi bafashwe ku ngufu abantu bafite ubumuga abo ngabo ariko umuntu muzima oya ntabwo byaba ari byo
mm. urakoze mugisha mbere yuko mbere yuko twakira ja ihangane gatoya ariko tubanze mbanze nkubaze kuri iki kintu uvuze kuko urasa nkaho urimo kubivuga mu buryo bujyanye n'ibyanditswe mu itegeko ry'u rwanda ariko cya kindi cy'uburenganzira cyo uragishyira he cya kindi cyo kuvuga ngo niba nyisamye nujuje wenda mfite imyaka makumyabiri n'itanu ariko nkaba mbona ko ishobora kubangamira gahunda zanjye zaba iz'amashuri zaba iz'ibitekerezo byanjye imishinga yanjye mfite iri imbere uburenganzira bwo kuyivanamo nkapanga ubuzima bwanjye uko mbyumva kandi buri muri ubwo ngubwo abagore baharanira bwo urabushyira he mugisha
ntekereza ko abagore bari mu bantu bagira urukundo cyane ku bana ntekereza ko umuntu ufite nk'uko umpaye urugero ngo nk'uko umuntu ufite imyaka makumyabiri n'itanu swati ari mu kazi gutwita biramubangamiye arifuza ko iyo inda ivamo nanjye nakubaza bwana munyamakuru nkakubaza nti ese umuntu ujya kwiba yaburaye aba afite uburenganzira bwo kwiba oya twese turabizi ko abatabufite uwo muntu uvuga ngo inda nizemo kubera akazi agiye kujyamo kubera amahirwe yandi ashaka kubyaza umusaruro aba yirengagije amahirwe y'uwo mwana uri mu nda kandi uwo mwana ntabwo ujya kumutwita yigeze agusaba ngo ntitoya wabikoze ubishaka niyo mpamvu navuze ngo uretse umuntu wafashwe ku ngufu uretse umwana mutoya uretse abantu bafite imiziro ariko umuntu mukuru ari ibyo no kwica umuntu byarangira bikaba uburenganzira wajya wumva ko umuntu akubangamiye ukamukura mu nzira none se uwo mwana aramutse abona ko nta mubyara atazashobora kumurera we wumva yamubyara akajugunyaho nk'inzoka
oya icyo ngicyo ahubwo ikintu nasaba leta yakangurira abantu ibintu bijyanye no kuboneza urubyaro umuntu akabonereza urubyaro ukajya ujya kubyara ukemera gutwita ariko wabitekerejeho ariko mu gihe iyo nda yamaze kujyamo uburenganzira bw'umwana bukubahirizwa
nubwo waba udashoboye kumutunga
ntabwo ntekereza ko umuntu w'imyaka makumyabiri n'itanu wemera gutwita ntabwo ubwo bushobozi yabubura ahubwo leta iha abantu amahugurwa babashe kwihangira imirimo biteza imbere n'ubyaye n'uwo mwana abashe kumukorera bwana mugisha reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze twakire na jean
ego
uraho cyane
ego ndaho cyane uherereye hejo
i kigali mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya
iye amakuru icyaho ikinyinya
turaho turakomeye n'izuba ryinshi
nimukomere nimukomere nuko rero uti wari ushatse gutanga igitekerezo
nari nshatse gutanga igitekerezo yewe uko mbibona nyine icyemezo wenda bashobora gushyiraho nyine cyo gukuramo inda wenda ku bushake wenda nk'ahantu umuntu aba agenda areba ni nk'abana uba usanga umwana w'imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu ugasanga nyine yasamye inda ugasanga ukabona ishuri arivuyemo ugasanga wenda nta n'ubushobozi wenda icyemezo bashyiraho cyo kuvuga gukuramo inda ku bushake wenda bakagishyiraho mbese uba usanga nyine ukabona nk'umwana w'imyaka cumi n'itanu ukabona mbese birabangama
kubangama ushaka kuvuga ni mu buhe buryo bwo
ni umwana w'imyaka cumi n'itanu aba akwiriye kwiga ntabwo aba akwiriye kubyara noneho rero wowe ukavuga uti ushyigikiye yuko ubwo burenganzira babuhabwa
ndabishyigikiye rwose kuko ubona bibangamye pe nyine hari aho ubona ukabona birababaje
naho ku byerekeye gushyira kubishyira ku rutonde rw'ibyishyurwa na mituweli cyangwa n'ubundi bwishingizi
kubwishyurwa na mituweli bareba uko bimeze ariko njyewe icyo gitekerezo nashaka gutanga ni icyo ngicyo ko ubona no mu byaro mbese abana baba bahari mbese ubona biba bigoranye pe urakoze cyane jean aho ngaho i kigali ugira umunsi mwiza
murakoze cyane ndabashimiye cyane namwe yego twakire na emmanuel nibona
muragego alo amahoro amahoro emmanuel
amahoro neza yego uherereye he wowe
ndi makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u burundi Mm, murakomeye aho mu makamba
yego turashima uko biri kose nduga ku ijambo
oh je nashaka gushikiriza ku bijyanye n'u- n'u- n'icyo nari nabonye kare bijyanye n'uburenganzira bw'umukenyezi yego
Eh, ubu umukenyezi koko arafite uburenganzira bwiwe bivanye n'ingene ayi- akora ibikorwa ariko tufatiye ku ku kunganya ibitsina egalizasiyo dijari tubona ko icyo kintu kidakenewe
ntabwo bikenewe ko uburinganire ubona budakenewe
uburinganire kabisa nibwo bukenerwa ariko resiponsabirite ni ukuvuga ku byo ashoboye gukora ibyo ubu turabona yuko akazi k'aba- k'abagabo n'abagore ubu nta kazi ka- k'umugabo kahari umugore atokora biragaragara nko mu bihe bi- mu bi- bice bimwe bimwe hari hari abagore usanga batwara ibihugu ugasanga biratera imbere cyane mbere paraporo n'abagabo nk'uko turabibona hamwe hamwe ariko tuva- dufashe ngo egarite dijari ngo banganye ibyo bintu nitubona ko byoshoboka
naho ibijyanye no kugira uburenganzira bwo kuba uh, bakuramo inda mu gihe babishatse cyangwa ibabangamiye byo urabivugaho iki emmanuel
bo icyo icyo ki- icyo icyo nokivuga ko nimba tukisunga ijambo twa ry'imana icyo nticyari gikenewe cyane ariko kuri ibyo bihugu bimwe bimwe usanga ba- barabishyizeho bikaba nk'amategeko akingira abo bagore rero simbona ku- gukuraho inda waza- uza warayisamya ahubwo wokwirinda kuyisama hama wiyemeje kuyisama naho ukaza uyi- wemera ukayibyara umwana akamenya ngene akura
Mm. emmanuel uh, nibona reka tugushimire cyane aho ngaho mu burundi ugira umunsi mwiza
Eh, murakoze cyane namwe akazi keza yego twakire na habakubaho norbert
naho jepfa komera cyane norbert
yego ni meza cyane Mm, uherereye he
Mm, ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo umurenge ni uwa buyoga yego yego
Mm, mbere na mbere manza nshimire ijwi rya amerika kuri icyo kiganiro cyiza mwateguye kijyanye n'iterambere ry'umugore
Mm.
Mm, kandi ni n'ingenzi kandi uburinganire no kugira ngo umugore agere ku iterambere ri- rirambye ni uko azabasha gushyi- gushyigikirwa n'igihugu n'umuryango akomokamo cyangwa se natwe wenda abagabo cyangwa se n'abasore muri rusange tugashyigikira abo bakobwa
Mm.
Mm, ni ukuvuga ngo rero iriya nama yateranije i kigali yiga ku iterambere ry'umugore cyangwa se n'uburenganzira bwe yari ikenewe kandi yahuje imbaga nyamwinshi
Mm.
impande n'impande Mm.
ni ukuvu- mm, ni ukuvuga ngo rero uburenganzira ku gitsina gore cyangwa se ku ku bakobwa ni ingenzi ariko gukurirwamo wenda inda biracyagorana cyane ku mpande wenda cyane cyane nk'abakobwa akenshi wenda bashobora guhohoterwa kujya gushaka ibyemezo kwemeza nyine yuko wenda bayikuramo ugasanga ni ibintu bigoranye no kubikoramo ku bitaro wenda bikuru byibuze wenda byashyirwa wenda nko muri aya mavuriro matoya wenda bya- bya- byabanza kugira nyine tu byafasha
ntabwo ikindi Eh, na- ntabwo icyo gitekerezo gi- gisohotse neza norbe sa sa nk'uwongera ugisubiremo twumve
ndagira nti Mm, urabona yuko wenda abakobwa cyangwa se abadamu bahohoterwa mu buryo butandukanye cyangwa se bagaterwa inda ugasanga kugira ngo bemeze wenda yuko iyo nda yakurwamo bikabazutaguza cyane Nge- igitekerezo natanga ni uko wenda babashyira muri aya mavuriro matoya akajya abasha kubitaho kuko bajya gushaka byangombwa- ibyangombwa bibafasha gukuramo izo nda bikaba ikibazo ugasanga inda iri gukura bashobora kuyikuramo ikamugi- ikamu- ikamugwa nabi aba ari ikibazo
ni ukuvuga ngo wowe uremera ko bikwiriye kuba hari kukavuga uti inzego z'ubutegetsi ntizidohore kuko itegeko ry'u rwanda ribyemera mu bihe kuba kuba umuntu yayitwita bishobora kuba byamuhitana bishobora gushyira mu kaga ubuzima bwe cyangwa se ku umwana wenda ufashwe ku gahato hari ahantu rigenda rivuga hake cyane hashoboka ariko ubundi ntabwo ribyemera wowe uravuga uti nirikureho byose ryemere nta nzitizi
nta nzitizi ikindi nanone bakongeramo urabona ko iriya miti wenda ibafasha kudatwita bashishikarizwa wenda kuba bayitanga ku gitsina gore kugira ngo twirinde za nda zitateganyijwe cyane ku rubyiruko kuko ndi ku rubyiruko rw'iki gihe nabwo namwe murarubona ntago ari sawa cyane ntago bazi nabo kwifatira imyanzuro akenshi usanga bitameze neza pe urumva rero bashyigikirwa wenda muri ubwo buryo bakaba bashyirirwa imiti hafi aho bakitabira inama z'urubyiruko bakigishwa byafasha
habakubaho norbert reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo uhaye radiyo ijwi rya amerika ugira umunsi mwiza ya reka twakire umusaza ngeze ndore ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika
amakuru ni meza umeze uteye
ndabumvira mu rwanda mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru yego ye
rero nambere ndashimira umutumirwa kutubwira byinshi byiza byo byerekeye n'ubundi
ntabwo ntabwo tukumva ngeze ndore we ntabwo ntabwo tukumva niba telefone yawe uyifashe ireba ukuntu wahagarara ahantu hirengeye dushobore kukumva naho ubundi ntabwo turimo tukumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc umusaza ngeze ndore ntabwo dushoboye kumwumva neza reka turebe ko ku buhanga bw'ibyuma bashobora kuza kumutuzanira mu kanya gato kari imbere mbibutsa ko ikiganiro ari muri sanga turimo turaganira ku gitekerezo cyaganiriweho ejo kigali kijyanye no korohereza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake cyaganiriwe mu nama mpuzamahanga y'abagore batanga ingero z'ibihugu bimwe na bimwe byagiye byoroshya iyo ngingo nka bumwe mu burenganzira bw'abagore basaba ko bishobora no kugenda bigera ahandi bityo bugashobora kubahirizwa turagaruka mu kanya radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko umusaza ngeze ndore agarutse ngeze ndore we yewe umurongo wawe ntabwo umeze neza twari tugutakaje mu kanya utabashije kutubwira igitekerezo cyawe ye
ntabwo ni ikibazo cy'amanetiwaka ariko nari ndi kuvuga ku gitekerezo cyanjye yuko n'ubundi urabona yuko ah, urubyiruko muri iyi minsi ntabwo rwumva ngewe icyo mbona cyakorwa nkanjye w'umuturage uba hafi utuye hasi hano mu cyaro ni uko bute- ubuyobozi bwashyiramo imbaraga mu kwigisha kuruta kuzikuramo kuko n'usanga n'umwana atafashwe ku ngufu ugasanga umwana yishuye muri izo ngeso mbi ugasanga nk'iyo nda- nk'iyo nda arayitwaye kandi akayitwara mu gihe atafashwe ku ngufu y'uko n'ubundi yishuye muri iyo- muri izo ngeso mbi
ariko se Noneho, Ah, eh, komeza yego Mm, komeza none re- none rero icyo mbona cyakorwa ni uko n'ubundi haba kwigishwa noneho kuja kuzikura wenda nu- aga- a- uwo- wenda nkashyigikira yuko n'ubundi wa wundi wafashwe ku ngufu watwite inda atayi- atayikeneye afashwe ku ngufu n'ubundi ariwe wenda wafashwa kuyikuramo bikamworohereza ku buryo no hasi wenda byakora na mituweli kuko usanga ahenshi na henshi biba bigoye cyane kuri iyo miti wenda kuyibona bitoroshye
naho se nk'uwayisamye atabishaka atafashwe ku ngufu ariko wenda byamucitse akaba afite n'imyaka y'ubukure rwose ari umuntu mukuru ariko akabona ko ibangamiye gahunda z'ubuzima bwe kuba yagira uburenganzira bwo kuyivanamo uko abishaka byo urabivugaho iki
icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane kuko n'ubundi usanga hari uyitwara ikaba ifite umu- ifi- ishobora kumugira nawe ku buzima bwe noneho mu gihe ataba ayikuremo ikaba yamura- yamu- yamu- yamuhitana cyangwa se yamu- yamwangiza ubuzima icyo mbona cyakorwa ni uko n'ubundi leta yashyiraho imbaraga ikajya ireba kuko n'ubundi n'umwana natwara inda yagendera mu ngeso mbi ntazemera yu- na- na- na- na- natwara nk'iyo nda ntabwo azaba yishimiye kuko azaba yamu- yamutunguye noneho yifuzwe kuyikuramo icyo mbona ubutegetsi ubuyobozi bwakora ni uko bwabashyigikira nk'uko tubizi n'ubundi bikajya nko kuri mituweli ku buryo n'ubundi umwana yashyigikirwa kuko ikibazo cy'inda mu rubyiruko giteje ikibazo ugasanga ahantu hose ni ikibazo icyo mbona wenda ni uko bashyigikirwa
nanone umusaza ngeze ndore kuri telefone ntabwo dushoboye gusoza igitekerezo cye ariko n'ubundi amasaha aragiye reka mfate uyu mwanya nshimire mwe- mwese mwabanye natwe mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nshimira na bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma nshimira na deta wamfashije kubashaka kuri telefone jya kuri mikoro mwumvaga ndi jeffrey mutagoma turasubira mu kanya mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku isaha yo mu rwanda no mu burundi
sindaba tewakusanira kankutwale mu byebeeyiyo
kungirako bambi ndi mufumbo funo omulala gwotawanya gundi twenona budde bwo mulakambye kitongiwa nze ndi siriyasi nja kukuteekamu ebinusu mpaka bw'olisiibula ensi oba nkutwala mu kibiina oyige nti sikwagala kale omanyira nzijako eddalu nga sinnakuba njulu nkwagala nnyo nsingira zaabu ne feeza zenina omwami Beautiful, badoo